father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyá ìrọ̀káyọ̀ o baba bless me o i no go. Try me make you see, I no go get am. Money, money, ego, eh, ego. Eh, Àgbékánu kò owó. Oh, oh, oh. Money, money, ego, eh, ego, ego. Ọ̀yàlé mi dákun mo bẹ̀ o. Bless me, bless me, Papa. Give me good life, Ìbàdàn. Kí n panda. yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn me, oh. Money, money, money. wey make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me and eh. give me good life. E last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah go. I can't go. Hey, my people, we salute everybody this morning. We thank Baba God as He don't give us opportunity to see the light of today. I they greet everybody and they use this opportunity. They welcome us to Inform Me International Radio and the program where you they listen to this morning. Now, Inform Me with Olayemi Agboga and Co business and lifestyle program where you for dey hear am um, life and direct as the matter they be as the business they hot as money they change with other money and as market price they look like today and other things when they happen on the business world and even the human angle parts of life well my name na adeomo akao i don't dey the house alone this morning the house full but you go hear the voice of madam olayemi later uh, madam sandra abeg hala and greet our people before we commence um, how the matter dey go this morning. my people i hala una and make i just greet una very good morning <laughs> yes so na welcome to this our special program inform me my name na sandra ikekwa. yes um, before we go go into the matter as e be today we dey visit sdg number sixteen well e don remain one to fit finish wetin our government, this present government, signed in 2015. But waiting when they look at first of all, before we enter uh, any matter, we they always start the difference between political power and traditional power. Political power now power obtained from the people and must be controlled by the people. Why traditional power? Now power given by God. It is our birthright that must be enforced by the people. no forget to oh, say when we they talk about the issue of political power those who get political offices when they elected and all of that the power when they use right now not your own not you the indigenous people of nigeria get them. and when they come begin they use them either against you you still get power to take control them. and most cases now you they sell them, now im make am whether they take them from you anyhow once they don't give you 2000 3000 5000 at the poly unit they don't buy them from you and so my our advice for this platform be say make sure say you no let anybody buy your power from you so that you willingly they use them. The period the time you know if woman when they husband house choose waiting e keep for husband go carry and go market go use anytime e dey public place e no dey fit speak as e like <laughs> because the they don somebody don buy am from Mark from her but if he keep himself for just just the man when he call husband all men go dey respect am anywhere where she go she get the power to talk to somebody tell am say hey stand there and the person go stand there why because he never sell e own respect and power for anywhere so well make we remember say traditional power na power given by god na our birthright and must be enforced by the people on the same ground if you get political connection to take make sure say the real person when ancestors choose you remove am from office you con go buy traditional seat with political influence the land no dey hear your voice hmm even the gods even na im make na yeah they turn their back for you they turn their backs at you and then they no dey ever fit you no dey send dem message make dem go and those kind kings na you go dey hear say dem dey always use force dey deal with their subjects but <laughs> king when the ancestors choose if he speak he the land they hear am ancestors they hear am The gods of the land dey listen and because of that, the people dey always e dey always in hand in hand with the people. and if the people even somebody come look for a way to divide the land for im hand di soil sef dey speak for the man and e go deal with the person so e good make we dey remember say any power given by god politics no dey fit change am so make we remember that one so na that one dey usher us enter wetin we dey call sdg 20 um, 16 uh, yeah number 16 sustainable development goal point number 16 when e talk say promote promote peaceful and inclusive societies for sustainable development provide access to justice for all and build effective accountable, and inclusive institutions at all levels. Take note of oh, effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. And first of all, if you take only this, even if now only this heading we just take self, I think we don't summarize the whole matter. It don't it don't kill the issue. When Nigeria government, led by the president the present uh, president where we get the president Muhammad Buhari when he they uh, entered this office he signed this document with the United Nations say Ingo allow pro, Ingo promote peaceful and inclusive society for sustainable development provide access to justice for all and build effective accountable and inclusive institutions at all level now the president Nigeria Madam Ikekwa how inclusive the present nigeria be for all how accountable the institutions be and how justice don't fit take place at all level see i want you just because we, we get points to go into uh, from um, point 16.1 to 16b you will see a lot of other sub uh, uh titles when follow am bullet but from this wetin be your present look with the present nigeria coupled with the fact that say when you look what happened for afghanistan a few days ago when taliban don take over the capital city come remove the president come even jetson out e take flight take gbaga and then you come dey imagine as at this morning they don rename eh, eh, the afghanistan as islamic emirate of afghanistan so you go imagine wetin dey happen The place even for those wey dey run they say in the course of run itself five people die for airport okay so within the present nigeria like wetin we dey discuss all the while mm. concerning how people dey die and all of those kind of stuff how nigeria don take fit get justice how the thing don dey provide as uh, uh, access to justice for all and then build effective accountable and uh, inclusive institutions at all level how you see the matter. my brother the scenario wey you just describe just now for Ab afghanistan the way we dey go for this country if our leaders no do wetin they suppose do we go reach that level no be our prayer o but na the way we take see things the language wey dem dey speak the actions even the silence wey be say we dey hear all of them put together if dem no do something we go reach that level but our prayer be say make we no reach that level when e be say for inside this country na section as in na just one part some people na e be like say na dem get the country come be like say we escort dem come <laughs> yes now na some people be like say na only dem dey the country the rest people dey escort dem come because dem don already tell us say even dem na one uh, one round forty. one sixty million. one sixty million and all of us wey remain na seventy seventy imagine that so those of us wey be say we be seventy dem dey tell us say we no get voice we no get power we no get action. but me and you know say, say that figure no be true oh. wait my brother na for person to tell you that kind thing they tell you say you the your own you no dey important uh, uh, even yeah. if whatever you do no concern them you do you no do e no dey important na wetin dey try to tell you be that that is why when e be say if those of us wey come from that seventy percent we do something we no dey get justice but when the one round sixty for those people dey do something they dey get justice even when they dey wrong they dey always dey right They do major things, something when e be say they go do when e be say dem dey call am the land dey forbid am they go do am they go go free but if me and you do wetin no reach like that we go go in we no go even come we no go even see the light of the day we go go for uh, life imprisonment if not be firing squad na wetin we dey experience for this country so for this country despite say dem sign the paper dem follow sign the paper we just go because people go just be like say you go now go we go answer present for there we no dey do wetin the paper dey talk because the thing wey paper talk and the thing wey we dey experience for this country na two different things. Hmm. okay my people wetin we just work on na um, wetin madam ikekwa dey try discuss na sdg uh, number sixteen when talk about the issue of accessible Uh, justice, make for all, build inclusive, effective uh, institutions when we make sure say at all level everybody they accountable and everybody they make sure say justice for all They who do bad you go receive the punishment for bad and who do good go receive the reward for good and now be the meaning of justice not be for you to the talk say look away but shoot aside uh-huh, and you can imagine and uh, Eh, matter dey grand. now later <laughs> when when when we go take listen to this matter very well eh, sixteen point one tok say significantly reduce all forms of violence and and related death death rates everywhere. <laughs> my brother okay so now the very first part shebi i tell you just wait i tell you just now say wetin paper they talk different the one with the experience or here different only dem sign am say they go but now, now the thing increase okay no before now the one wey we dey see no reach like this but na now increase and nobody dey do anything about am na now even on purpose the thing go just happen go be like say na normal way of life na normal thing I see say na one ministry dey wey be say dem just assign say make una just dey delete people dey go and government dey clap for so them. so we we go fit name that ministry the ministry of population reduction i think the word fits. and ethnic supremacy um, ministry of population reduction and ethnic, e-, e-, ethnic supremacy. and now for inside one office for the operate. for the operate <laughs> my people because they even get minister. i tell tire. unapproved unscreened Not the minister when they take a bow and go from every senator house of rep. you know where the something for everyone strong all the place where you for go raise your voice where you supposed to complain give say. yeah they don they don't oh. secure all of them. na all of them dey there so which means this paper na just paper work e no dey e no dey function e no dey work for, for the present country for this present country but e fit work for ghana e fit work for other place but for here e no work. Hmm. well uh, my people if you take note of wetin dey go on for um, plateau state right now uh, we bin dey discuss this matter as at yesterday say the death they they sit down they talk say we condemn we condemn we condemn but if you dey do condemnation without the issue of say you dey fit check dey proactive to prevent the thing wey you dey constantly dey condemn from taking place mm. wetin you think you discover say we dey always use the the language say eh, person when e no gree talk and wetin e talk lack of words and and silence mm. action and inaction body body language and whatever mm. they make person they talk waiting in they see out and eventually if i can conclude say see how it be now when we they talk about the issue of death rate reduce the issue of death rate now you will discover say at the beginning of this government they say army uniform came in containers till today nigeria no gree know where those army uniform go and we constantly dey see men dey use dem on the highway in communities to perpetrate a lot of evil and at the end of the whole thing the nigerian army nova fit still decide to talk about say these people that are impersonating us o oh, mm. we don dey catch them one by one or we see wetin we dey do to them they dey do and they go free and the matter dey let us dey constantly dey know say we have like yesterday we quoted some things from akwa ibom wen di sitting governor udom emmanuel they shout say i no know how person go They use army uniform with ak-47 They do evil people arrest this same person like vigilante or whatever mm-hmm. arrest the di pipo order from above They hand over to police They say release them and give them the ak-47 and let them go so meaning which barrack they from come which barrack and they said they were not soldiers but the uniform were army uniform. okay wait they no be soldiers they no be nigerian soldiers. nigerian barra nigerian mm, army uniform sorry they nigerian army uniform they wear. yes. which barrack they from come. according to language they were not even having a barrack. you no understand order from above which order which office order from come say make they release them. Uh, when they say order from above either ig to the commissioner or presidency to ig ig to commissioner na be i dey talk so so which mean na for that barrack dem from come. okay okay uh-huh. okay uh-huh. so wetin we dey talk. okay so this paper work now wey we dey talk so now e no dey work for here people go now go for the country when e be say fire dey here you dey help another man dey quench im own <laughs> no make we no dey deceive ourselves because e see truth no matter how you take bury truth e must e must, must show e must come out yes im finger you go see am must come out you no go fit cover am and you know why i dey happy nobody dey live forever people dey expire yes you no go fit live live forever people dey expire and na wetin come still sweet me be say eh man no man wey be say na e get himself na person na e create you you understand mm -hmm. and you no get how you go take get money reach you go say you no go ever delete comot for this place you must delete one day so no matter anything wey be say we dey do we feel say we take am dey do people we take am dey do the the the maybe you you take am dey do other people just because of say you wan gain something that thing you and that thing one day una go expire na that one dey give me joy. <laughs> well um, uh, eh, sdg number sixteen. Uh, point one tok say make dem significantly reduce all forms of violent and related death rate everywhere you know you see constantly you dey see the way uh, yesterday katsina highway dey blocked mm. because of protest mm. um, just on saturday and sunday benin out benin iho road dem mm. dey barricaded by uh, people wen dey constantly dey thief human being for there there was a time make you no forget say that same road they come begin dey talk say they wan do they dey eh, do protest eh come dey do protest say the community The community say no vehicle go pass here again because the kidnapping wey dey in between urokosa and eho e don too much mm. we need to look for a way to make sure we solve the problem until governor you come here now when you check all these things even if a man is arrested say see the kidnapping because of sunday vigilante personally tell me say dem get one down mm. the question is if they constantly let's assume say they actually get one down mm. or the injure one they come catch am mm. will nigeria police prosecute the person and do wetin e dey needed wetin e dey needed to be done because person wey dey do this job the law say firing squad because of di lives wey e don take all this while yes now boko haram don take a lot of lives mm. today now dem dey talk about the issue of repentant boko haram and eh, yesterday the governor of borno babagana zulum talk say we either accept their repentance or we go continue to dey fight endless war you can imagine now the question is he say we have another war to fight which is those wey lose people in the hands of these people no go ever let them rest they will come after them the question is you wan remove them from that village now carry come give who and according to one analyst e say na trojan horse the greek gift wey dem dey call the tro uh, when dem give uh, troy when make the parable trojan horse or trojan gift mm. don come into existence today mm. you know wetin that thing carry person saying he repent mm. you can't ask am which work you wan do go tell you say i want to join the nigerian army so that i can take you to where they are doing the boko haram business my brother <laughs> what do you think say that thing won't become i play with fire <laughs> because no be say you know would from beginning we don't talk and say which barrack dem from come we come mention say see where dem from come now they never know how they wan take take over by the time they tell us say they repent now they come recruit them enter the main the main place na it e be say our own don finish because this one na wetin they call am whether whether na stealing by trick i wan talk am o na wayo wayo dem wan take enter the main the main place now to register dem with that uniform so that when dem reach there dem don already first sit down for the uh, key positions now dem go come dey in the midst of the people we dey hear now say we don dey hear many times say people wey come from seventy uh, the other seventy million say dem dey delete dem from inside that place yes yes dem dey delete dem yes. so now dem wan make dem kukuma delete the remaining ones so that dem go recruit all these people enter there so we no go get our people again for there na only dem go remain. well The indigenous people of Nigeria, it could make we open our eyes better than the way we don't use them now. Uh, 16.2 talk say end abuse, exploitation, trafficking, and all forms of violence against and torture of children. <laughs> uh, child trafficking, ch- uh, ch- child abuse, all of those forms. Now, today, you, you, you see a lot of NGOs they get up say see we are after the issue of child abuse uh, human trafficking we did rehabilitation we did involving and at the end of the whole thing everybody is looking for government uh, collaboration to take run one ngo or the other and at the end of the matter you they see so much we claim to do but less achieved what do you think should be the problem because the extent to which we they talk about child abuse and trafficking and ngos when they, they not suppose the ngos and the people when they they in charge of to curb government agencies so naptip o all of them oh, if to say that they do the job the way e suppose be you sure say the people when they do trafficking sef plenty reach the people when they do the work of stopping it. people wey they do trafficking to start with if government get plans for our children dey get plans for our youth This trafficking no go even work nobody go fit convince any parent say i wan go carry your pikin go for greener place so in a nutshell na dem fit first be the cost of trafficking na dem be the problem hmm. because by the time a parent no fit take care of im children no hope even the ones wey finish school when you sell rapate train dem no get work then the ones wey dey dey look for ground dem don even learn work nothing to start for them nothing dey go on the system no dey work frustration dey everywhere poverty then the parents you come turn just come sweet talk and tell am say if i carry your pikin go there i go give am work e go come better the e go come better the house the mother no get choice e go say carry go so far when e go there e go bring oyibo money come e go take better this house so that is why you see say parents dey release their children they go say after all out of six wey na born or five make this one go pay the price come they ready to sac even the children ready to sacrifice themselves say make i be sacrificial lamb for my family say my parents and my siblings the dem dey suffer the yes, level too high. too high i don see people talk like that they go stand say even if dem wan perish make dem perish even if dem dem wan give themselves as sacrificial lamb for their family just to make sure say dem remove their their family from poverty but if government put plans. from landlord embarrassment. yes if government make plans on ground for all these children they they go know say yes after all instead of me to go this place make i go school i go get job make i do this one i go learn trade i go learn skill i go fit establish myself you understand but no plans no hope for them that is why they dey easily convince them to go to to follow them and even their parents they agree to give them out to go. okay uh, my people you still dey lis ten to inform me with alayemi Me and co and uh, this program dey reach you live and direct from inform me online international radio and the number one online radio when you for dey hear am live and direct and diluted. no think say you no fit join o oh. if you case you wan to put your mouth for this matter you fit send us whatsapp message uh, with uh, for 090 55 488 311. The number again is 090 55 488 311. Yes, we don't see him now say the issue of child abuse, don't plenty, the issue of um, trafficking and all forms of related issues, don't today. and we don dey discover say even nigeria wen sit down say dem dey sign dis document dem never one day stand up to di matter i get one time wen i take report one case to one of di agency wen dey in charge of trafficking hmm. and then i come because that that that experience till today give me impression about them hmm. and i no know the day when dem go fit come out come prove am to me say no be so there be be so there be hmm. first they dey draw the matter I carried the issue go meet National Human Rights Commission. Mm. Then consent delegates go meet their overall boss. Mm. That one first tell me say eh, now because you get people for top now I make you use this thing. But to call the long story short, the person went traffic when do the connection to mm. traffic this girl come off for Nigeria. Mm. Go Libya, they catch him. Fine, they do arrest. Mm. Now me do now we do the intelligent job. Mm. Them go there go pick the guy. When they keep the guy they say make we write talk say we sign say we go send money make the person when e dey with take balance the money when e dey when who send this guy comot for here dey with them, but they say make we write after much ah. much much now i tell them say make we write The elder brother don even go make payment make dem fit release and carry come They say eh, we should shoulder the responsibility of bringing the girl back to nigeria when the girl don arrive then this guy go come pay i ask am say you dey talk to who but to cut the long story short i come later discover say when things don't exchange hand mm-hmm. you when you become complainer envelope they say make i come write say i'm no longer interested in the case i wrote that i'm no longer interested however we will do the family will do whatever they feel like doing on this matter whoever that took this girl out to go and spoil the person's life they will do whatever they can to make sure even the person too paid for it that was how the case was ended we can't withdraw the case they can't remove the man come off for there one day now they can't call me hey eh, eh, you see we can we can wake that case up i told them i said please if you don't want amadi or her to look for you <laughs> probably wetin dey promise say dem wan come drop dem no come go drop am mm-hmm. now i tell the man say if you no want amadi oha to look for you he say whether i be igbo man i say where i for come is not the issue any part of nigeria wey you dey step on the gods of that land go look for you the same you when you no gree handle the matter the way e suppose be you you you see people wey we get for office and na the issue of trafficking o you see people wey we put for position na the problem we get for this country na e be that so how justice don fit take place now e no work those wey we feel say na dem we trust to do the work na dem dey complicate issues na dem make the system no dey work because if to say the up e dey work for up e suppose to work for down but because of say for up e no still work that's why the down say if up no work na me wan come work no be me start am so the whole system not dey work. so all accountable institutions when dem say make dem build when dem claim say dem don dey build since dem enter office na common flag well because of time we go take uh, one more point and then uh, uh, try to profile solutions Sixty point three talk say promote di rule of law at di national and international level and ensure equal access to justice for all na the same matter we say oh, dey talk oh god this one na ten and ten pence make i just quickly add uh, this one join am by thirty, significantly reduce illicit financial and arms flow hmm. strengthen the recovery and return of stolen hmm. assets and and combat all forms of uh, organized crime <laughs> okay <laughs> a certain governor talk say the difference between ipob and banditry and terrorism say na business one dey look for the division of the country while one is doing business, business. with the country. exactly i and, agree with you. Uh-huh. i agree with the person. <laughs> okay and na sitting governor talk am. Mm. Um, and well make we no talk say because no be hidden matter again mm-hmm. for nigeria uh, oga nasir el-rufai talk say the governor of uh, na kano abi kaduna state kaduna state tok say eh, bandit na business dem dey do and as at yesterday i see for somewhere say despite say e get as body be mm. i still try to open my eye mind still see something Talk say our foreign reserve from thirty-three point something billion abi five point something billion e don drop again seriously now wetin constantly dey cause am each time we don discover say each time when school students dey kidnapped parents dey pay but another ransom dey always comot the question is dem dey pay subsidy on ransom payment <laughs> so madam ikeko abeg you go help me because na you dey do market waka maybe you don do subsidy on ransom for oh nigeria because constantly we don dey discover now say as nigeria dey borrow money reach dem never fit save wetin dem go take return the money wey dem borrow. <laughs> you know say eh i no know na god go help us. because ah. we don dey see illicit arm flow a custom officer talk say nigeria place order for ammunition but di arms find dia way into di hands of bandits. okay i tell waka reach there we no get security say no no no no no well, i remember one day when me and madam dey talk eh, we use one language say when they brought the arms into the into the country they put them for armory Now the arms come vex say no be una dey do me for say make i make una use me They no talk say make una lock me for here Now they develop with before nigeria army and police and civil defence and dss say make they catch the arms Now they fly comot enter bush go meet the bandits when they use them nobody deliver it o. Oh nobody deliver no nigeria we are very honest They no deliver anything but they just find their way into the hands of bandits i don first talk am say nothing dey work the system no dey work all this one wey dey talk so now na paper work dem follow sign am but na the opposite dem dey do. okay so we don dey see say a whole instead lot of. instead of us to reduce am na now e dey increase i dey tell you say na na now the something dey increase since when i don grow reach like this for this country the things wey never first see before na now i dey see them the things wey i no believe say go ever fit happen na now e dey happen in short right now for this country everything is possible everything is possible. okay. because i dey inside motor that day inside the uh, cab i dey inside cab that day i dey with one uh, somebody wey come from one sixty million side he sit down for my side so he enter motor <laughs> he come pay the cabman that man tell am say ah why you go give me hundred naira see where you from enter now two hundred abi one fifty we dey carry the guy come like dey try to like na so na so na him the guy look back na him say my friend he no dey carry like this give him money no be you buy motor for am The hear so so that one don dey reach where i wan come down na him come down because say the guy dey provoke the director dey provoke na he reach hook am for pocket come complete the money for am do you know that as this guy dey come down from inside motor as him take come like carry bag as he come down the shirt raise i see say he chook something for. Dagger guy dey with am. for him trouser. Like, inside like, trouser like, like this. like like gun. Uh, whether na gun abi na dagger he chook am inside he use hand hold am as im dey come down make e for no remove so e know say motor na e cloth come raise mm. come use am dress am down now say see me see story the one wey dey follow person argue e hold arm for here i say but this person go pass checkpoint e go pass police police no go even even police here no go do anything but make me me poor me like this now eh i come carry my bag if you ask am they go say na defence abi yes no na na if me na dey sell inside my handbag for self defence nobody go tell me and even if i say na for defense, no, you dey carry ammunition In short, you carry arms him carry defense. na states, na go foresee myself na wetin na wetin we find ourselves for this country na be that say na particular set of people. na suppose to dey get defense. the rest of us We be will not concern anybody. In a nutshell, we don't see say from point number uh, six point one to six point four say the country now don't fail. And remember, say we say political power and power obtained from the people and must be controlled by the people. And traditional power and power given by God now bet right and must be enforced by the people. Now the indigenous people of Nigeria, Madam Ikekwa, talk to them, talk to us. Okay, talk to me now. <laughs> wetin we go feed do from all these first four points where we take we don discover say nigeria government waka comot for here with our taxpayers money pay all all the allowances for travelling out of this country go sign you you you know hear wetin dey talk for say strengthen and and uh, recovery and return of stolen assets eh oh <laughs> okay i forget we know say we don dey yes <laughs> i dey read something yesterday Now you even remind me so solely asset i heard they dey get abacha returns na abacha loot wetin dem take am they do abacha loot all the loot wey we say that they return my brother we not supposed to dey borrow money again abacha loot dey now. you wait Now solely asset now. you no understand eh, wait now wait efcc recovery no be stolen asset where e dey ikoyi house wetin dem take am dey do ikoyi house no be you keep am where e dey ikoyi house discovery dollars and euros and pounds no be. you no understand wetin me dey talk with all this recovery we still dey borrow must we borrow. okay eh, borrow. see borrow. the you debt wey this country dey owe my brother eh? two human being for this country dem go pay am. wait my. dem go pay am e no go shake dem. oh my tell you wetin minister talk but dem choose to keep am. minister say our debt go keep rising as long as our revenue is falling uh, okay you go hear and for business news later but more of it go come your way later my people make not no go anywhere this na inform me <laughs> inform me um, with Olayemi Agboga and Co. And uh, you still they listen directly, they hear am from Inform Me Radio, uh, online uh, number one online radio station where you for the hear am live and direct without uh, adulteration. we no dey mix am with any chemical just to make sure say e spoil your mind or whatever but we go open your eyes to make sure say you know say the thing dey e dey exist okay now in all of this we don see am now say people dey carry arms constant killing and so dia man tok say dem no send us come here make we take stop this attack They only call tell us make we come watch now for for enugu state they say call presidency They no say call chief of army staff or call eh, chief of defence staff They say call presidency now which means all that they say make we no come out then eventually after they don't delete the the the governor come talk say yes so oh, now four hours they keep me on hold just to make sure they go fit me i go fit talk to mr president and eventually no come tell us wetin mr president tell am hmm. and when so they come eventually come out they come they pursue the youth when talk say they won't go do reprisal attack and then yesterday you remember if you never know know now say after the twenty-one passengers when they kill and the attack wey happen for just north di people. The soldiers wey come and come dey pursue people. eh na some of them. na among dem as those ones wey dey pursue people. so na dem dem wan recruit join so so that dem go pursue all of us okay okay now among the whole matter when you come check we come find out say yesterday me and you you see we read them. say the emir of sokoto talk. say when he be the head of islamic body for nigeria talk. say make anybody no dare Talk. say he wan do reprisal attack but for soldiers una better go look for who do all dis work i want make you look at the tone of voice to the those e dey give instruction and to those when e dey text say make they go find out who do this evil thing now the word do not go for reappraisal reprisal mean say you dey go meet person when e do you bad make you do am back which means you know those people wey do the thing now you dey stop them say you give them order say make anybody no try am and this know a lot of property wey dem destroy in that just attack you know the lives wey dem don take and all these lives now we dey talk about here now asset recovery efcc dey recover icpc dey cash ikoyi house they don confiscate uh, eh, Desiani eh, jewelries over how many almost one trillion naira now according to their discovery we don't know whether they dey hype or whatever for one person asset on jewelries and then yesterday us united states don talk say most nigerians when they do money laundering they invest money into america real estate mm. and we don see how these things dey be all the money when they don't lauder and the ones when they don't return like play like joke now ibori return now It e don't they go down delta state tok say they no get federal no tok say see and meanwhile they don't already tell us before say they go use that money to develop north hmm. and delta uh, nigeria currently talk say no not be northern money na delta state money look where injustice for dey take place you hmm. give thirty percent pib when they talk say no sign because e go cost wahala pib you go sign am into law suddenly yesterday because na im be di first paper wey dey your document to sign e sign am into law and at the end of the matter thirty percent to di north go look for oil for there while three percent to the host community for niger delta well all dis ones na the issue of trying to took do wetin we dey call accountability and to have justice at all level well na there the matter dey take us to now what will be the message wey we need to give to the indigenous people of nigeria madam nkekwa my people, well na so we take see am o na where we find ourselves but my advice for na indigenous people of dis country make una no give up make una no give up make una get make una mind dey positive say one day one day na wen eh, the pharaoh wey no know joseph come na e wahala take start but one day one day god go always send us deliverer when e be say we go fit see the light of the day this matter wey we dey experience so e no go last forever but make me and you do the right thing do the right thing community leaders do the right thing wetin you know say e good make you do am not say because dem put us dem put you for position you begin use that position against the peoples against the will of the people against the will the even the gods of the land because anything wey e be say e affect the people the gods of the land sef dey vex so everything go start from community because na community na e dey make up places so every community leader make you make sure say your hand clean and you dey enforce the right law for your community and you dey lead the people to do the right thing so that as each community begin do the right thing e go affect everywhere when e be say no look no look am say the one wey dey up there maybe wetin e dey do e no dey correspond or e no dey do well no look the one wey dey up look inward look around you look around your community secure your community fight for your community and make you defend your community most importantly defend your community anyhow you wan take defend am defend am no be only one people wey dey this country fit get defence or eh, self defence also defend yourself because somebody tell us say make we no be coward na the truth be that make we no be coward make we defend ourselves make we take care of our territory na wetin i get to tell the people our uh, indigenous people of this country be that. okay uh, my people you you don hear from madam nkekwa and how the matter dey be but e good make we still realize one thing say the indigenous people of nigeria you get the power you get the um, how i wan put her now you get all when e take to take make sure you uh, you fit correct all these wrongs. exactly. now 2023 election done near mm-hmm. no take say far true true if the figure really day like that why did they come here campaign okay <laughs> why dem dey always call you somebody tell me say the reason why the figure dey increase is eh, say the one wey dey suck breast the one wey just only start school the one wey never dey wear bursa all of them dey vote even the the nama nama wey dey the, the properties all of them all yes. they vote that's why the number reach so. <laughs> okay so well to cut the long story short wetin i wan advise the indigenous people of nigeria you don see now say they say justice at all level reduce drastically dem no even talk They slowly They say make sure with every power where you get reduce violent and uh, death uh, violent death related issues anything it go since you know the gree stop and we don't discover say practically all the ministry when we get now they work with the person when don't take decision and take side i am not for anybody i am for everybody. Mm. you don't you don't know now say e don't dey for some pipo wetin i go advise the indigenous people of nigeria you don hear say political power na power obtained from the people and must be controlled by the people. your time to control the thing now e don dey near One thousand four hundred sixty-one days not be forever e don almost dey finish look for a way to make sure you no dey deceive even if dem use ram do sacrifice for your doorpost make e no catch you in fact if they use tortoise sef collect the tortoise eat am because animal na god create am to be and na food eat am waka comot go make sure say you turn print for wetin go fit change dis country nigeria for the indigenous people of nigeria to have peace people dey carry arms waka but dey come come collect your own dey gone so that you no go fit defend yourself and now the constant deleting see wetin happen to the twenty-one people wey dey kill travellers for plateau state see wetin happen So soldier talk say they no send them come here make they fit you say this i said this point number 16 for sdg na very good one oh, to me o -huh. Mm-hmm. further they expose the kind package when we get for this country and at this very government go sign the document carry come give us now wetin i want make we understand as the indigenous people of nigeria i know they instigate you oh. anybody know good fit tell me now say i instigate you mm. The law tok say self defence now your right if person use five finger and one palm take slap you you defend yourself with five fingers and one one palm mm-hmm. if person use leg and hand take deal with you use leg and hand to take defend yourself if they add stick join the leg and hand add stick to take defend if the thing migrate e come be mg sixteen if you go get atomic bomb to take defend yourself na you know i no send you but just know say you need to defend yourself Need to defend yourself because the right to defend yourself even the constitution of nigeria talk am even though for this present regime e go on vacation mm. it's on sabbatical leave but e dey act for some part of the country e con dey e no dey active for some part of the country to some dem dey repent and the repentance na trojan horse na greek gift make me and you understand the fit reach your community as repentant members hmm. you too try and be a repentant native housekeeper so that if i repent you repent the two of us will be close uh, gate men we go ah. dey watch better than the way e suppose be Now, wetin we get to give you as an advice be that well that one go make us rush enter wetin we dey call the business news this morning uh, as e dey hot <laughs> e no be news again o as at yesterday na be news the first one wey i wan quickly just give us this morning be say president muhammadu buhari e don finally as e come enter this country dey say e go isolation but inside the isolation na e sharparly sharparly carry a biro and paper e con sign wetin we dey call pib e con sign am into law remember say the controversial pib tok say thirty percent go go north go find oil three percent na dem dey give community when dem for dey drill the present oil the niger delta come dey talk say no make una no try am make una no try am return am back go and am but finally e don sign am into law and after di signing to law dem come talk say okay dem wan finally hold meeting now At they don sign am now dem wan hold meeting with di host communities wen oil dey come out for now which wetin i wan make you realize from inside that thing be say you never sign document you no hold meeting after you don sign na you wan call hold meeting to me o if you come hold that kind meeting with me i no go attend o if na me e be your host community i just say may let you know sha in case now wetin dey go on be say they say petrol may sell for three hundred naira per litre na federal government don decide go decide on subsidy and other matters on petrol matter today after they don do the signing the man wen dey isolation go hold meeting on zoom meeting e eh, fit be zoom sha but anyhow make you remember say they don finally sign am into law and eh, pandef the one wey dey follow am say pandef don provoke o oh, come talk say well we tell you say make you no sign this thing you still go sign am into law we no dey happy with you o oh, but as the matter be anyhow this issue come turn out to be we go bear am because we tell you no sign no sign you still go go sign nigerian subsidized petrol smuggled as far as mali says custom they say the petrol wey nigeria dey pay subsidy on they say they dey smuggle am comot for dis country and they dey send am to make sure say e even reach mali so nigeria they pay subsidy for even mali mali fuel togo fuel niger fuel after all we don the build refinery for niger make us carry eh, eh, eh, so they say the subsidy where would they pay If they reach as far as uh, uh, wetin we dey call them? mali you go imagine waiting. They go on for there okay uh, uk unemployment don deep as economy don reopen uh, they say united kingdom uh, unemployment united kingdom unemployment they say e don e don go deep as economy don reopen remember say covid-19 don first make that place dey suffer somehow but finally this time around e don dey get um, way out our debt will keep rising revenue declining this one they come from the mini, I mean, federal government and who they talk on on behalf of the federal government na the minister for uh, finance uh, <laughs> zainab ahmed you know say they always do some funny funny talk He say our debt go they always they rise Oh, as long as say our revenue they decline they fall okay oh, the last oh, oh, matter when i go take from here say forest scarcity others put pressure on FMCG companies and their profits. <laughs> on the issue of uh, how did they exchange naira you know say they say dollar don't discuss, and because of that as at uh, which day dollar now five hundred and fifteen naira to fit get am and now for inside black market you go even fit get am no be inside bank and because of that the matter come they begin to make everybody they run up and down they look for where you go fit see dollar buy to take comot for this country But as the issue they be now, they say the scarcity in, they put pressure on the profit of even the companies when they in charge. When are those ones we go take from the uh, business news this morning? Okay. Um, make I just uh, add this one. Join them um, sharply, sharply. media right agenda don file a suit at di federal high court in abuja wen dey challenge di legal authority of di broadcast regulatory body wey we dey call um, uh, nbc di national broadcasting commission to regulate and hence i mean and and license social media platform in nigeria or to determine whether a broadcasting station is patriotic or not. Well, <laughs> this one, they don't carry them go court over the issue of regulating, um, uh, as NBC talks, they want to regulate social media and all online radio. You know, they don't they talk and since say every online radio, if they don't give a license, make it no they fee operate. For radio station, when I just uh, use my phone to take make sure so I talk to people when still not listening to the truth. And they say they want pull hand for everywhere. So because of this now, now they go carry them go court uh, The suit when the when the body carry go go put them, is a e bin represented by a team of 14 lawyers led by uh, abuja based constitutional lawyer kayode ajulu ajulu na im dey be the leader of the team when carry uh, NBC go court for this matter na so the issue be this morning e good make we dey say everywhere na don dey find now to take make sure say you no go dey hear the truth again and you need to dey pray for people when dey still do the work to make sure say you hear otherwise if you know wetin dem dey go through you go <laughs> you go know say well uh, this morning us dollars dey sell you fit buy for five hundred and eight naira and sell for five hundred and fifteen naira you know say i fit talk am just now uh, pound sterling seven hundred naira to buy seven hundred and five naira to sell Euro 519 naira to buy, 600 naira to sell. Canadian dollar 415 naira to buy, 430 naira to sell. South Africa rand 35 naira to buy, 45 naira to sell. United Arab Emre dirham 130 naira to buy, 140 naira to sell. Ghanaian cedis 19 naira to buy, 100 naira for the first time. 100 naira to sell. Oh boy. Okay, Cameroonian CFA Eight hundred 830 naira to buy eight hundred 840 naira to sell benin republic cfa nine hundred naira to buy nine hundred twenty naira to sell uh, chinese yuan 70 naira to buy seventy-five naira to sell australia dollar hundred and five naira to buy hundred 330 naira to sell na so money change with other other money this morning okay mm. okay oh, madam ikekwa uh, market waka for today our foreign rice um, our foreign rice so oh, their foreign rice d for thirty-two thousand five hundred rubber na one eight and cup na one seventy while our own nigerian rice wey we dey call foreign rice our own wey we produce for here na twenty-five thousand naira five hundred ah some dey for twenty-seven thousand naira because na different different category na dem dey but all of dem still good like foreign rice rubber na one thousand five cup na one forty while our local rice when not reach the other one standard because you fit dey see small small stone for this one at times no be always depends on who produce am that one for hundred kg dey come for forty-six thousand rubber now na one thousand two some dey sell one uh, one three and cup na one ten brown beans dey for one thousand seven hundred cup na one fifty e don see dey come down small oloka one five and white beans dey one five and their cup na one thirty ogbolo dey for five thousand so they sell five thousand five cup still remain five hundred melon don cheap because new one don dey come out according to them. melon now na uh, hand melon rubber na one five cup na one thirty while engine melon na one two cup na hundred naira red oil dey like to always go up because im colour na danger red oil now na twenty-two thousand naira against the twenty thousand wey dem first sell and uh, four litre dey go for three thousand seven hundred some dey sell three eight groundnut oil fifteen thousand three hundred for twenty litre while four litre na three thousand nine garri sef dey like to go up now the price no balance sake of say the stress wey dem take dey do am e dey too much farmers dey wan make e dey go up garri now na five, and the line line now dey go two thousand four 2400 some dey sell hundred against two thousand two and two thousand. naira wey dem sell for last week and last two weeks for now fish tomatoes and onion dem don dey boku for market and their price don come down also uh, plantain when e be gold before uh, eh, dem don dey cut am plenty come market so the more e dey come the more the price sef dey come down They don dey come down don dey dey affordable now that na the market waka for the week my people una don hear wetin we talk today o oh. na wetin person comot eye na im mate do pass am like i don advise make we make sure say we take responsibility of the things wey dey around us especially our traditional rulers take charge of your community do the right thing so that we go fit move forward and comot for the situation wey we be say we find ourselves my name Now, Sandra Ikehua, salute My country people, we don't hear everything when we don't discuss this morning from SDG number sixteen, when it, they talk of say make we make sure say they do uh, promote uh, um, and reduce violent death and all related matters. But as the issue day for here, I want make we quickly realize one thing: say, if government choose not to or do the job when they're supposed do. traditional rulers when god gave the power and we the people now go come fit enforce their power because not birthright e big dash our people from god not be political office It good make all of us join hand to take secure their lives when somebody more forcefully they take away from us mm. and make you remember the information when you hear and use Now be the power when you get to take comot for the situation where you find yourself even though not be you put yourself there until we go to hear ourselves again tomorrow always join us the same time the program where you hear now inform me with olayemi Abuganko, our business and lifestyle program on Informing international online radio now bye bye